Harargee bahaa gaara mul'ataa dabalee aanaa leencaa keessa xarsi lixaa immoo aanaa fi aanaa ajjeetii fi kan kana fakkaatan irratti dhiyoota naa jalqabanii namni hiriiraatti jira nama ofiitu jubee qopheesse kaa tujubeetiin jalqabna.
Gaara mul'ataa magaalaa Oromiitu keessatti haaraan tanaanni ganamarraa jalqabee dargaggoonni iddoo garagaraatti daandii cufuudhaan namni keenyaan fayyadame guutumatti hanga gallattifamu hayyoonni keenya asii hanga gallattifamu Boqqalee Garbaa fa'aan Dajalee Dhaafaa fa'aan Gurmeessaa Ayyaanoo fa'aan dargaggoo namoonni siwaayiloonni isaa asitti hidhamanii jiran haal duree tokko malee akka nu gallattifamanii fi namoonni asitti manneen amala sirree isaa naannoo kanatti argaman aanaalee kana keessatti argamanitti dargaggoonni hidhaman guutumatti kan manneen asitti mandirra dhiyaatee jiruu fi haxabamee waajjirri jala jiru hundi haal duree tokko malee akka nu gallattifamu jedhanii sochii jalqaban yeroo isaan sochii jalqaban kanatti humni hagaajii godina irraa mafi konkolaataa lamaan dhufee baay'eetti dhukaase uummatatti.
Hiriira kana kan ba'u uummata moo dargaggoota moo barattoota moo eenyu?
Hundumti isaanii barattoonnis galanii boqonnaaf maatii isaanii bira waan jiraniif mana barumsaatti waan hin deebiiniif mana barumsaatti osoo hin deebiin dura gaafiin keenya kun nu deebi'uu qaba jedhanii halee isa wiixata irraa jalqabee sochiin kun tokko isaa turanii ganama kana bariidhaan itti ba'anii sochii kana jalqaban sochii kanarratti qaamni hawaasaa hundinuu abbootiin qabeenyaalleen qonnaan bulaalleen hojjettoonni garagaraalleen hirmaatanii guutumaa guutuu sochii kan dhageessisaa jiran yoo ta'u asirratti magaalaa Oromiyaa keessatti namni miidhame jiraachuu baatu hanga ammaa baay'ee reebaa kan jiranii fi ammoo aanaa guraa magaalaa guraa keessatti fi zoonii doobu bakka dorrobaa jedhamtutti aaduu abdallaa namni jedhamu rasaasa loltoonni mootummaa dhukaasaniin ajjeefame magaalaa guraa keessatti immoo hawwan lama lubbuun isaanii darbitee jirti namni tokko saalagaara mul'ataa jira namni tokko lubbuun isii hoggisuma darbitee jirti amma kanuma wajjin qabatee isaan hundii dhaabbatanii waraanni itti dhukaasaa jira uummata hawwan lameen manguddoo takka umurii jaatamii fi huun umurii isaatiif maqaa isaallee adda baafachuu hin danda'in magaalaa guraa aanuma guraa gaara mul'ataa kana keessatti rasaasa mootummaan uummata hiriira bahe irratti dhukaaseen lubbuun darbe.
Hospitaala eessaatti geeffaman?
Hospitaala gaara mul'ataa.
Yeroo amma ati argaa jirtu kanatti gaara mul'ataa keessaa maaltu ta'aa jira?
Amma yeroo amma argaa jirru kanatti gaara mul'ataa keessa aanaalee gaara mul'ataa keessa jiran kana keessa jahan keessaa sochii jira. Sochii kana immoo qabatamaan kan dhaabbadhee argaa jiru gaara mul'ataa aanaa guraa kan keessa jirudha. Asitti namoonni guutumatti daandii sirriitti cufanii hiriira nagaa kana erga ba'aniin booda humni waraanaa makiina lama dhufee magaalaa kana bu'ee baay'ee irra dhukaasee meeshaa gurguddaa makiinaa gubbaa dhadhaabbatee irra dhukaasee namoota kana gara gaaraatti dhiibaa jira osuma akkasii dhaabbatanii biriqqiidhaan ija gudunfatanii sagalee isaanii dhageessaa jiru.
Dhukaasatu geggeeffamaa jira amma yeroo ati manatti dubbataa jirtu kan.
Amma yeroo isin dubbachaa jiru kana dhukaasaa geggeeffamaa jira an amma magaalaa raasaan jira ammoo isaan magaalaa gara maddiitti gara kallattii baadiiftiitti akkasitti gadhiibanii uummata jala akkasitti gaffagaatanii jiran magaalaa keessa akkasitti itti dhukaasaa jiru.
Eewutti dhukaasu samiitti qabanii dhukaasu moo uummatatti qabanii dhukaasu?
Samiitti qabanii dhukaasaa jiru garuu sagaleen isaa meeshaan isaan dhukaasaa jiran baay'ee gurguddaa waan ta'eef onnee xiqqoo dargaggoota irkiin godha malee isaan samiirra qabanii hangammaa samiirra qabanii dhukaasaa jiru warri hin dhukaasin ammoo namoota guyyaan isaa irra guyyaa magaalaa ta'ee jallaamni horii waan jiruuf achi seenanii baay'ee reebaa jiru horiin hundi ba'ee kunoo hurrumatti abbootiin biran jiran akkasitti hurruma deemaa jira horiin hundi loowwan illee sagalee sanirraa baaragee ba'ee akkasumatti gaaratti horiyaa jira kunoo baay'ee gaaratti horiyaa jira amma namoonni daa'immanii fi haawwan kun hundi fuunis sagalee dhukaasuma kanarraa baay'ee rifatee ijoollee keenyaa dhume jaanii fuunis iyyaa jiru fuunis ijoollee barbaadaa jiru.
Bulchiinsi naannoo poolisiin Oromiyaa warra akkas akkasii naannoo sana jiranii?
asitti poolisiin oromiyaa namoota mana murtiisii wajjin ta'anii dhimmeessaa irratti hojjetan waajjira poolisii malee hora bitimee isaan oromiyaa naannoo kana waan hin jirre har'aan sana humnuma agaajii santu ganamarraan garanatti dhufee naannoo sa'aatii jaaf walakkaa irratti dhufee garas deemee gara deebisanitti nama ajjeesee ammallee garanaas deebi'ee namatti dhufaa jiru.
Gaara mul'ataa aanaa gorowaa keessatti hiriira geggeeffame kanarratti lubbuun namaa darbuuf kaanillee madaa'uu jiraattonni nuuf himaniiru. reeffi namoota du'an kanaas gara hospitaala gaaraa mul'ataatti geessamuu dubbatu eenyummaa namoota du'an kanaa hospitaala irraa adda baafachuuf gamasitti bilbileen ture maddeen hospitaalaa kun akkanuuf mirkaneessanitti namoonni lama lubbuun isaanii darbeera kanneen lubbuun isaanii darbe keessaa tokko maanguddoo umriin waggaa jaatamaa aadde jawaaraa musaa jedhamu kaan immoo dargaggoo umriin isaa naannoo waggaa digdamaa adam muhammad abdallaa ta'uu maddeen kun nuuf mirkaneessaniiru reeffa namoota kanaa qonnaan bultootatu keeshaa xaa'ootiin maree hospitaalaan ga'e ka jedhan maddeen kun adde jawaaraan laphee isaaniirra rasaasaan rukutamanii du'uu isaanii nuuf ibsan dargaggoo adam mahammad abdallaa immoo cinaacha isaarra rukutamee innaa hospitaala ga'u hedduu dhiigaa ka ture ta'ullee maddeen kun nuuf himanii jiran haala aanaa gorowaa keessatti uumame adda baafachuuf gara bulchaa magaalaa oromiitu obbo mahammad kamaalitti bilbileen ture. Obbo Mahammad Eeyyoo.
akkam ooltan Obbo Mahammad tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaarraan bilbila.
Eessi.
Magaalaa Oromituu keessatti har'a uummati hiriira ba'ee hiriira mormii geggeessamee ture isarrattis humnoonni agaazii bobba'anii uummata irratti dhukaasaa turanii namoonnis sodaatanii guyyaan guyyaa magaalaatii ori'aniitu namoonni asiifachi faca'an namoota reebaa jiru ka jedhu jiraattonni ka dubbatan gama keessaniin inni kun dhugumaadhee adda baafachuuf han bilbilee Mahammad.
Gonkumaan waan akkasii hin dhageenye amma iddoo waajjiraatiin jira. Bakka waan takkaallee waan argee hin jirtu. Bakka ijoollee gartee kanaarraa kaakaarii dargatanii wayyaalota koo yookaan jiruutu asuma deemee akka irra qabu malee waan takkaallee hin jirtu. Gaazexaan Oromolleen bakka milisuma gartee naannoo nuti jiru kana bakka reebuu biraa kana malee waan biraallee waan uumamee hin jiru. Bakka ani waan dhagaa yaadu waan waan yaatis takkaallee sida harkeen qabu hin dhageenyeesi.
Hiriirri geggeeffame garuu hin jiru hiriirri mormii hin geggeeffamne har'a.
Gonkumaan dhageenye. Bakka nama ragaa uumaa yoo bakka nama sadii tokko nama sadii kana kana tunu dhufe bakka sana akkasitti meeshaan fideetuma achitti bakka bareechinee ittiin kutanii sunu bakka waan takkaan waan ufumaa uuna garuma waan amma.
Malee magaalaan Oromituu nageenyuma keessa oolte guyyaarraa.
Bakka fayyaa waan gammaa waan takkaan nagaa jirra nutis nagaa ta'aa jirra waan takkaallee hin jiru jechuudha.
Gaara mul'ataa jira aanaalee jiranii kan gorowaa kan keessan magaalaan jala jirtu kurfaa callee baddannoo gola odaa qumdii burqaa kanneen kana hundumaa keessatti kan har'a hiriirri mormii geggeessame keessaa'u immoo magaalaa oromituu keessattis guyyaa gabaati sababa ta'ee fi qonnaan bulaa dabalateeti kan hiriirri har'a geggeeffame agaaziin itti bobba'ee uummata rukutee irra keessa qabanii dhukaasaa turan iyyuu naan jedhanii kunoo ammayyuu dhuka'aa jira naan jechaa turan sila yeroon bilbile.
Ani gonkumaan dhukaasas hin dhageenye anammaa biyyaa meeshaa anammaa wanni gaggee waan takkaa hin agarree bakka ijoollee kan namoota sadii mokkana wayyaalee kan kararraa kaarii dalagattu takkaas raabshaa milishaa fa'aa dubbatee waan jechaa malee bakka kan milishaa akkasumatti bakka yeroo kan milishaan dhumanna kuttee nuti waan agaaziif milishaan kana takkaallee agarree wannoo takkaallee hin jirtu.
Kanaaf magaalaan Oromiituu nagaan oolte.
Fayyaa qabdii ammaa nu magaalaa kana jira ammaa nu magaalaa keessa.
Hiriirriin geggeeffamne wanti dhuka'es hin jiru namni miidhames hin jiru.
Aggoon kuma namni dhaabames hin jiru namni miidhames hin jiru bakka namni hidhames hin jiru tokkollee nagaa jira bakka nuti ammallee waajjiraan jira waajjira magaalaa keessa waan ta'eef wannoon takkaallee waan halkees hin qabu hin dhageenyeesi. Biyyi keenya amma nuti nagaa miidhagdees jira waan takka amma magaalaa Oromituu keessa wannoon takkaallee hin jirtu nagaa malee.
Obbo Muhammad Kamaal bulchaa magaalaa Oromituu ibsanuu kennitaniif galatoomaa.
Ajjeesi galatoomaa.
Gamkaan immoo Arsii Lixaa magaala Shaashmannee magaala Ajjeetii fi naannoo sunitti walitti bu'iinsa uummataatii fi humnoota federaalaa jidduutti uumame jedhaniin jiraattotii aanaa Ajjee maal jedhan namoonni jara keessaa nam tokko dubbisa akkana jedha.
Kun innaan barattoota hedduun haga caccisee akka tasgabbaa'u ta'e uummanni uduma bareetuma akkasuma nagaa hin galu guyyaa gaafa dheengaddaa san cidha wayii ture. Cidha kana konkolaataan ijoolleen karaa ajjeetii lafa korbeetti jedhamtu cidhaaf gara shaashamannee gara jallaa gara gadhaanuu kana dhufanii intala fuudhanii gizee galan kaasee taa caalaa bultuun kana dhageeffataa ijoolleen deemte amommoota. Konkolaatamaan shaashamanne maafaana baanii yoo isaan qaccee magaalaatitti gadi siqanii gara dhumaatitti siqan konkolaataa jalatti goommaa daakuu godhan dhukaasa itti banan.
warra kami warri dhukaasatti banu kun?
Warri kun poolisii magaalaati. Poolisiin magaalaa kophaatti jira. Warri nagaa tasgabbeessu jedhanii akka fakkeenyaaf daraasii durii sanitti magaalaan ergutu jira.
Ka magaalaa Shaashimannee jechuudha?
Ka magaalaa Shaashimannee. Poolisiin baadiyaa wanta kana quba akka hin qabne gaafadhee natti himanii ka makiinaan hordofee jara kana faana ba'e poolisii magaalaatti warra uffata garagaraa uffatan gurraacha bulee uffatanii warri magaalaa keessaa poolisiin magaalaa kunin ba'e makiinaan akkuma goommaan dho'een hagan kiiloomeetira shanii wayii gadi deemee maasa dhufanii afoo baaniituma dhukaasatti banan ummata makiinaa gamaa gamanaan namni yoo san gaccii seenate namoonni dhaabatanii waan wallaalanii jedhan booda warri federaalaa jedhan warri uffata babarruu hin dhufanii maaltu isin dhee jedhanii namneen kana lafaa hin kaasanii hospitaala kujjaraa shaashamanneetitti guuranii tokko isaan keessaa miidhaan cimaan ka irra ga'ee jedhe hawaasatti kaleessa galgala hawaasa dabarsan hin du'aafin afaan isaan beekamu.
eenyu jedhama?
Shuumii Nageessoo jedhama. Eh, Namoonni kuwwan yayyaalamanii hospitaala amma baanii jiru.
Namoota yayyaalaman kana maqaadhaan beektu?
Ee hin beeka. Tokko Roobaa Jil'ooti. Haftaamuu Fayyisaati kun. Tokko Guddataa Tashitaati. Kunniin warra hospitaalatti anuu qaama kiyyaanuu dhaqee hospitaalatti gaafadhee biraa ba'ee hojjima isaan garqaan hin eegalle.
Tole sanii booda maal ta'e egaa warra maamonni deemaa turan sun maal godhan?
Hamoommota sani akkasuma makiinaa fe'aa isuuzii fidanii hidhaatitti naqan gaafa sani nama kudhanii shanii hidhan mucattiin heefu heerumteettuu fi mucaa wal fudhatanii gara kaaniin ba'anii badan baadiyaa keessa kaafeen hidhanii ganama gadhiisan haga gadhiisan ummanni wal ga'ee mari'atee naannoo magaalaa Beetitti illee sanbata shaallaa keessatti illee ummanni mari'atee duutii isumanuu oolaan jirra jedhanii mari'atanii magaalaa marsanii dhukaasa banan Magaalaa kam jechuudha?
ajjee.
Magaalaa Ajjee.
Shaashamanneen illee akkasumatti hagadhaatitti raafamaaf dhahamatti jirti xiyyiitimaan dhaatuma lafa buusan.
Kan magaalaa Ajjee marsanii dheengaddaa Kalees wixata kaleessaa jechuudha.
ee, Kana maamonni dhawame gaafa dheengaddaa dhaame dheengadda jechuun guyyaa dilbataa jechuudha.
guyyaa dilbataa jechuudha guyyaa dilbataati ciinee gaafas.
Kan uummanni marse immoo kaleessaa gaafa wixataa jechuudha.
Kalees uummanni marsee uummataan walafoon dhaabatanii waraanni gadi nam'ee uummanni illee hin dhahee isaan illee uummataan dhaanii magaalaan akka jirtuun dirree waraanaa taate akkuma jirtuun warra gaazii kana federaal itti jannaqanii akka marfamte jirti ammaa achi keessaa isaan keessaa illee waraana keessaa namni gara shan mojahaatitu du'ee ummanni baay'ee hin madaa'ee ummata keessaa namni lamaa hin du'e caalii eh, filicaa waarii namni jedhamu achumatti kufe inni Eh, shukurii shufeerima nagaumaan karaa deemu makiinam keessa hidhanii ajjeesan innis achitti kufe Shukuree eenyu jettan?
maqaa abbaa isaan hin qabanne akkasi bulan eda isaan illee kadhaaman kamadaan dhufanii guuratanii ummanni akkasumaan akkuma ba'e manatti hin galle gaaratti gale humna waraanaa gara konkolaataa guutuu shanii gaditti dabalanii akkasin marsanii bulanii hadhallee nama tokko dhaaniiru Eessatti harramoo namni kadhaame?
ajjama keessatti isuma karaa deemu gaduma qabaniidhaan Lolarratti immoo lolli wayitu hin turre ummanni gaaraa gadi hin buune isaanillee gaara olitti hin baane gaara marsanii akkasi jiran haga ammaa tokko amma adda qabaniiru gaara keessatti meeshama waliin namni har'a dhaawame eessatti dhaawame?
Addee magaalama keessa lafuma nagaatitti uummanni keessa hin jiru magaalaan daaraa taatee waraana achi namni keessa hin jiru namni ganama atti guyyaan gabaa wanta tureef namni gabbayee olii gadi akki deemuun hin dhabamee nama uduumbeenni garaachisa aseenadhaaniituma kuffisan.
Ni du'e moo lubbuun jira?
Lubbuun hin jiraa hin duunee fi du'ee isaa addaan baafachuu Namni hidhataan qabame jettan immoo uummata keessaa warra kaleessaa lolli itti galee dhukaasni itti baname waan ofii qabu qabatee gaara seenee gaaruma san keessatti hordofanii dhaqanii qabanii fuudhanii haa ajjeesanii haa hidhanii gara isaan godhan hin beekamu.
humnoota federaalaati kan qabe.
Ee, humnoota federaalaati. Gaarri a- aanaan ajjee siraaroon akkuma jiru humna federaalaati malee wanni tokko namni ee, namni mana hin jiru takaleessa mukatti galee jedha akkasumatti muka jiraa namicha bilicaa waarii oosan adda awwaalanii sanumaa awwaala sanuma sodaate akka namni bo'aa dhaqee sun awwaalu.
Humnoota mootummaa federaalaa sana keessaa immoo namoonni gara shaniif ja'a ta'anii ajjeefamaniidha naan jettan akkamitti ta'e sun?
Uummatatti dhukaasa bananii uummanni illee hin cadhabnee itti dhukaase walitti dhukaasaan kufte jarri agarsii keessa.
Uummatni itti dhukaase naan jettan uummanni hidhatee jira moo eh, humnoota milishaa keessa jira moo eenyu humna?
Wa- Humnoonni milishaa wayitu keessa hin jiran waa lafaa qaba waanuma lafaa qabu saniin sanama hamoommota waliin fixanii jedhan nullee haa fixanii jedheetuma gayyaa'e.
Uummanni kan hidhatee harkaa qabuun itti dhukaase jechuudha.
Waanuma qabuun itti dhukaase malee waan biraa wanti isatti makame wayitu hin jiru.
Humnoota federaalaa irraa namoonni dhawaman jettan kun reeffi isaanii innasuma fudhatame moo maaltu ta'e?
Lafuma oolee booda humna biraa dabalataan gad erganiiti booda kaasan kamadaa illee gara nama kudha tokkooti humnitiin dabalamee konkolaataan shan guutuun hin dabalamee uummanni gaaratti jalaa ba'ee ta'uu nutitti nam'ise.
Eh, Namoonni kudha tokko madaawwan kan jettu kunis humnootuma federaalaa irraati.
Humna humnootuma federaalaa irra. Kaan ammoo uummanni gaafa dilbataa sana irraa jalqabee katumanii qullaa gangachanii lixaniin kan mana hidhaatitti guuran akkasumatti jiran hadha magaalaa Shaashamannee keessallee halkan isaallee akkasumatti bule hadhallee barattoota nama lamaa maqaa isaanii hin beekne dhaanii. Ari'aniituma akkuma simbiraa kanatti karaa ganda mannaariyaa haarawa bakka jedhamu san biratti nama lamaan kubbisanii ofumaa kaasanii ka du'aniif ka jiraniif hubachuu hin dandeenye akki namni karaa gadi ba'ee karaa irra socho'uun hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa magaalaa Shaashimannee magaalaa Ajji akkasumas magaalaalee naannawaa jirutti uumame jechuudhaan jiraattonni dubbatan kana ilaalchise aangoota bulchiisa Arsii Lixaa kan magaalaa Ajjeef magaalaa Shaashimanneerraa deebii argachuudhaaf deddeebisnee bilbilleeyyuu garii telefoonni isaanii hin ka'u kaan immoo neetwoorkituun rakkise akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.